Radiješ girdi Amerika. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye bakorera mu ngo zabo mu birorero bikikije washington dc mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona iyi tariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri yinjiye mu mateka y'uburundi kandi izajya yigishwa mu mashuri y'igihugu imbere y'imana mushobora byose imbere y'abarundi bose bo bene igihugu jewe ndayishimiye barisito umukuru w'igihugu cy'uburundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi uwo ni perezida mushya w'uburundi evariste ndayishimiye arahirira gutangira imirimo asimbuye nyakwigendera petero nkurunziza leta zunze ubumwe za amerika yakeje perezida mushya w'uburundi evariste ndayishimiye naho perezida wa amerika donald trump yashyize umukono ku itegeko riteganya ibihano ku bategetsi bamwe na bamwe b'ubushinwa kubera ikibazo cy'abayisilamu b'abayiguru aya makuru yacu aribanda ku muhango wo kurahira kwa perezida w'uburundi nyuma yavugwa hirya no hino ku isi amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri amerika no mu burundi aho leta ya amerika yakeje perezida evariste ndayishimiye warahiriye kuyobora uburundi uyu munsi tariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa gatandatu fidel niyo ngabo nibyo atubwira leta ya amerika yatangaje ko kurahira kwiwe uno munsi ari igihe gihambaye cerekana ko uburundi bubandanya kwiyemeza ku bijanye no gushikiriza ubutegetsi biciye mu mahoro ibona ko ari akaryo gakomeye ku barundi no kuri leta ko kwinjira mu gihe gishasha mu mateka y'igihugu amerika isaba leta nshasha y'uburundi kugururira imiryango abanyapolitike batandukanye kurekura abanywanyi b'imigambwe abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abamenyeshamakuru bahagaritswe mu buryo butubahirije amategeko kubera ibikorwa vyabo bijanye n'amatora leta ya amerika isaba kandi leta y'uburundi gutohoza no gukurikirana abagirizwa ko bateye ubwoba abanyagihugu mu gihe c'amatora amerika izoguma icuditse kandi ikorana n'uburundi irakira akaryo ko gukorana na perezida ndayishimiye n'abayobozi ba leta mu nzego zose mu gihe bazoba bariko bashira imbere iterambere bakomeza inzego n'ivyerekeye agateka ka muntu hamwe no kubahiriza umutekano mu karere no mu makungu ku neza y'abarundi fidel niyo ngabo tugumane utubwire iby'ibihugu byo muri afurika byacishije make ku busabe bwabyo byerekeye ivangura rikorerwa abirabura muri amerika ivyo bihugu vyahesheje uno munsi wa kane ku kamo vyari vyateye ku rwego rw'ishirahamwe onu rujejwe agateka ka muntu rutanga uzitohoza rikomeye ku kibazo c'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi hamwe n'ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba bikorwa muri amerika inyuma y'uko abategetsi baserukira amerika bagirishije ibiganiro vyo ku ruhande vyo kwerekana ko badashigikiye ico ciyumviro umugwi w'abanyafurika bari basubiyemwo integuro y'ingingo yamara baza bakuyemwo gusaba urwego rwa onu rujejwe agateka ka muntu gushiraho komisiyo ijejwe itohoza rijejwe kwihweza ikumira rifatiye ku rukoba n'ayandi mabi akorerwa abanyafurika n'abandi bose bafise amamuko muri afurika muri leta zunze ubumwe za amerika n'ahandi bitegekanijwe ko haba amatora ku nteguro y'iyo ngingo ku munsi wa gatanu canke ku munsi wa mbere kuko bitangazwa n'ibiro vy'urwego rwa onu rujejwe agateka ka muntu ubwo rwego rwarangije uno munsi ku wa kane ibiganiro vyihuta ku ikumira rifatiye kw'ibara ry'urukoba n'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi ivyo biganiro vyari vyasabwe n'abanyafurika inyuma y'uko umunyamerika w'umwirabure george floyd yishwe mu kwezi guheze ari mu minwe y'igipolisi mu gisagara ca minneapolis muri leta ya minnesota muri leta zunze ubumwe za amerika
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yashyize umukono ku itegeko riteganya ibihano ku bategetsi bamwe na bamwe b'ubushinwa kubera ikibazo cy'abayisilamu b'abayiguru thomas kamirindi abawiguru biganje cyane cyane mu ntara ya Xinjiang mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ubushinwa imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irega leta y'ubushinwa gufungira amamiliyoni muri bo mu nkambi ngororamuco mu rwego rwo kurwanya iterabwoba nk'uko guverinoma y'ubushinwa ibivuga ariko bamwe mu barokotse izo nkambi bashoboye gutanga ubuhamya bemeza ko abazifungiyemo bahora ku nkoni bakoresha imirimo y'uburetwa bakorerwaho amagerageza atandukanye mu by'ubuvuzi iyicarubozo no gufatwa ku ngufu itegeko perezida trump yashyizeho umukono ryitwa uwigur human rights act inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika yari yaryemeje hafi ya yose mu itangazo yashyize ahagaragara amaze kurisinya perezida trump avuga ko iri tegeko riryoza amabi abashaka kurandura ubwoko n'imyemerere y'idini by'abawiguru n'abandi banyakamwe mu bushinwa wiguru human rights act ritegeka guverinoma y'amerika gukora urutonde rw'abategetsi b'abashinwa bafite uruhare mu bikorerwa abawiguru n'abandi banyakamwe birimo gufungirwa ubusa binyuranyije n'amategeko iyicarubozo no kuberabezwa mu bihano riteganya harimo gufatira imitungo abo bantu bashobora kuba bafite muri leta zunze ubumwe za amerika no kubima uruhushya viza rwo kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika ubushinwa bwo buhora buvuga ko nta bibi bukorera abaturage babwo b'abawiguru mu itangazo yashyize ahagaragara minisiteri yabwo y'ububanyi n'amahanga ivuga ko iri tegeko rya leta zunze ubumwe za amerika ari ukwivanga mu bibazo bwite bwabyo kandi ko buzihimura nabwo bufatire amerika ibyemezo bikwiye igihugu cya sudani cyagumishijeho ingamba zaguma mu rugo muri leta ya Khartoum kugeza ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa gatandatu igihugu gikomeje kugerageza gukumira ikwirakwira rya virusi ya korona eugenie mukankusi leta ya Khartoum n'umurwa mukuru nibyo bice bituwe cyane muri icyo gihugu cy'abarabu muri afurika amasaha y'umukwabo azaguma uko yari asanzwe kuva saa cyenda z'umugoroba kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo nk'uko bigaragara mu itangazo ry'akanama gashinzwe umutekano no kwikingira ako kanama katanze iryo tangazo kamaze kwemeza imyanzuro ya komite y'ikirenga ku bikorwa byihutirwa by'ibi bidasanzwe birebana n'ubuzima iryo tangazo rivuga kandi ko sudani izatangira kwiga uburyo bwo kugarura mu gihugu abaturage bayo baheze hanze hifashishijwe indege n'inzira y'ubutaka guhera mu cyumweru gitaha iryo tangazo ryongeraho ko abatazaba bafite ibyemezo by'abaganga bihamya ko badafite virusi ya korona bazajyanwa mu kato mu bigo byabugenewe kugeza basuzumwe mu cyumweru gishize sudani yongereye igihe cyo gufunga ibibuga by'indege z'imbere mu gihugu zikora ibikorwa by'ubucuruzi n'izijya mu mahanga kuzageza ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'uku kwezi kwa gatandatu kugeza kuri wa gatandatu ushize iki gihugu cyavugwagamo abantu ibihumbi birindwi magana ane mirongo itatu na batanu banduye virusi ya korona na magana ane mirongo itandatu n'umunani bapfuye ubufaransa burarega igihugu cya turukiya ko cyarenze ku itegeko rya onu ribuza amahanga guha libiya ibirwanisho ibindi turabibaza fidel niyongabo ubufaransa bwagirije igihugu cya turikiya ko carenze inshuro zitari nke ku ngingo ya onu iziririza ibigwanisho mu gihugu ca libiya casinzikajwe n'ingwano butangaza ko ico gihugu ari intambamyi ku vyerekeye gushika ku masezerano yo guhagarika intambara ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vy'uburayi vyararungitse ubwato bw'ingwano mw'ibahari mediterane gufasha kubahiriza ingingo ya onu yamara turikiya iri mw'ishirahamwe ry'ukwivuna amazi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantike otan ivuga ko ico gikorwa cerekeye uruhande rumwe imenyesha ko gishimikiye kuri leta ishigikiwe n'amakungu y'i Tripoli isanzwe ishigikiye umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubufaransa jean yves rodrian avuga ko intambamyi nyamukuru muri iki gihe ku vyerekeye amahoro n'umutekano muri libiya ari ukurenga ku ngingo ya onu iziriza ibigwanisho muri ico gihugu adoma urutoki vy'umwihariko kuri turikiya amenyesha ko inyifato ya turikiya n'ibindi bihugu vyo mu mahanga yo kwivanga mu ntambara yo muri libiya itegerezwa guhagarara
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru ukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu burundi aho perezida evariste ndayishimiye yarahiriye kuyobora icyo gihugu kuri uyu wa kane yiyemeje gushinga leta y'ubumwe no kugarura umubano mwiza w'uburundi n'amahanga nta mukuru w'igihugu waturutse hanze witabiriye uwo muhango gusa jakaya murisho kikwete wigeze kuba perezida wa tanzania wavuze mu izina ry'izindi ntumwa yashimiye uburundi ko hari isimburana ku butegetsi bwo kuyobora igihugu nta maraso amenetse pierre claver niyo nkuru imbere y'uko umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahirira akanacikiza ijambo abarundi yabanje kurambikwa ko ibiganza n'abakozi b'Imana baserukira amashengero yose isengesho rya Ekleziya Katolika ni nk'imigambi ryatumye Ndayishimiye gushira imbere Musenyeri Simone Ntamwana atwara Archdiocese ya Gitega hahirwa abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana none rero wiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi urazi ingene tuyakeneye yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose umukama rero nakumurikire ujyane uburundi bw'umukama mu neza mu majambere ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu utahukana impunzi incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise utwugururira amarembo y'amakungu atubera umubanyi w'ingirakamaro ndayishimiye yaciye arahirira amabanga mashasha ndarahiye ko ntazotigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi uwo mutegetsi mushasha yemeye ko agiye gushiraho leta yuzuriza bose gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora ntimugire ubwoba ndazirindindiriye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo abashaka ibiganiro n'ejo baratonda tuyaga dukora dukora tuyaga guhera ubu iby'ingimba n'ibihagarare umwe wese avuga ikimubakiye twoye kwihamenya abatwenzi nimwitegure kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira ni bwanyu ni ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi kuri leta yiwe evariste ndayishimiye avuga ko amashirahamwe yigenga n'ubutungane bizoba bifise ikibanza gikomeye mu iterambere ry'igihugu abahora bavuga ko baharanira inyungu z'abenegihugu mu kugumura barumvise ko ari uburenganzira bwabo nk'abenegihugu gukurikirana ko ineza yabo iriko iratunganywa neza baheze bashikire inzego zibijejwe mu bugwaneza dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha abenegihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina turifuza yuko ivyaha bihanwa habaye uwakoze icaha yaba uri muri leta canke uwundi twese tumushengeze ikindi ndayishimiye azokwihatira ko nk'uko yavyivugiye no kunagura imigenderanire n'amakungu aharanire ko igihugu ciwe kidasuzugurwa kw'isi tutitwararitse guhesha izina uburundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye ku kubahana kuzuzanya ku gutsimbataza umwumvikano hagati y'uburundi n'ibindi bihugu no hagati y'uburundi n'amashyirahamwe atandukanye ibyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu by'iterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoya tugiye kwereka amakungu ko uburundi dushoboye kandi ko natwe dufise uruhara mu iterambere ry'isi kugira ngo dukomeze impore hagati y'ibihugu byose ibyo tutumva kumwe ntibyotorerwa umuti mu gukoresha igihagararo ahubwo ibiganiro niyo yonyine nzira irashe yo gutahurana no guhanurana kuva kera ngaha mu burundi twarutse twumva ko abarundi bajya gukora i buganda abandi bakajya gukora aho twita imanamba muri tanzania turakwiye kubandanya uwo mugenzo evariste ndayishimiye nta mukuru w'igihugu mugenzi we yavuye hanze aza kumushigikira icyo bikoze igitega ku mugwa mukuru wa politike aho yarahiriye hari abaserukira ibihugu bitandatu nk'uko byashikirijwe n'umworosha w'amajambo muri ivyo birori ivyo bihugu navyo ni tanzania kenya congo gabo guinee equatoriale na misiri ku izina ry'abo batumire ba kavantara jakaya kikwete yahoze atwara igihugu ca tanzania abona ko uburundi bwateye intambwe kuko hasigaye haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro kuliko vile ambavyo baadhi ya watu abenshi bari biteze ko aya matora hazobamwo ubwicanyi n'ibindi bintu bibi ariko siko vyagenze yabaye mu mahoro vyerekana ingene igihugu kimaze gushika ku ntambwe ikomeye no kubisikana ku butegetsi vyabaye mu mahoro mwituze ubu rero amatora yaheze mwubake igihugu ariko kandi turabahoza kuwo mwabuze mutanka umukuru w'igihugu canyu natwe twamukunda cane Mheshimiwa Pierre Nkurunziza ni ibirori byabaye uwo kikwete avuze mu izina aheruka kuryamira ukuboko kw'abagabo atarashinguranwa iteka pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika tukiri kuri iyo nkuru y'irahira rya perezida mushya w'uburundi ishyaka senel ryaje ku mwanya wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu ryagaragaje amakenga ku mvugo ya perezida mushya ku intsinzi ya sendedefdede ari abarundi bose umuvugizi w'ishyaka senel terasimani rambona yavuganye na mugenzi wacu frederic nkundikije kumbure twashoboye kuyakurikirana neza yose kuko umugambi senere nta butumire wigeze uronka bwo kuja muri ivyo birori ariko nimba bivuze gutyo kumbure vyoba ari vyiza ariko abakuru b'imigambwe yavuze yuko atari uruhara rugaragara bazogira mu vyo agiye gutunganya kuko yavuze bati umunyamugambwe wese ashobora kuzomwishikirira murumva yuko muri icyo gihe ntawe uzi yuko kuzakurikiza porogaramu y'umugambwe ni uko ari umuntu umwe azotora mu bandi uko abishatse hano ikindi nacyo turamenyereye yuko mu Burundi turamenyereye imvugo n'ingiro kenshi bikunda bita- bikunda kuba bitandukanye kuko nk'ubu turabye umuco amatora yabayemo byagaragaye neza ko ata- ataranze no kwisanzura aho gutora abantu barapfuye abantu bacavundiye mu busho abandi n'ubu bariko barazizwa ibijyanye n'amatora murumva yuko rero iyo mvugo numva umengo ni imvugo nyine ya politiki ariko ibyo tubona nk'ibyo twabonye ku rubuga ntaho bisa n'ibisana eh, n'urwo rurimi rwo guhamagarira abantu yuko hagira ibyo bahurirako uravuze ko umugambwe senere utatumiwe muri ivyo birori ni ukuvuga ko umushinga gato atariyitavye ivyo birori eka umugambi sene nta butumire wigeze uronka icyo gituma nyirakumbure ata- ataba ari kumenya yuko atumiwe n'uko adatumiwe abandi ntituzi ko niba batumiye kurumva kurahira imbere y'imana n'abarundi bose ntituzi yuko muri izo miliyoni cumi na zibiri z'abarundi ntituzi abo- aba- uko abantu batumiwe numva yuko byari bigoye kumenya yuko umuntu ashika ahabereye ivyo birori na cyane cyane mu gihe tuzi neza yuko amatora yabaye ahiganwa abanyamigambwe ko nabo baba botumirwa mu buryo bugaragara byo ari byiza ariko twebwe umugambwe sene ntacyo twabonye nta butumire twarose ikintu mwibaza coba caratumye batabatumira niki igikumbe two byo- byo- inyishu inyishu yotangwa n'ababikoze ntituzi n'ico babikoreye kandi igihagararo n'ijuja vy'umugambwe sene abarundi barakibonye kandi barazi uko umugambwe uhagaze mu gihugu nibaza ko eh, ntoba ari umugambwe wo kwirengagiza mu kubaka igihugu n'akazoza kacu mu gihe nk'uko vyatangajwe iyo kwitura umugambwe murimwo kugira ngo namwe muje mu bategetsi bashobora kuba boshikiriza ivyiyumviro eka n'imigambi yoteza imbere igihugu ako kamo mwokitaba gukamo numvise ko yakavuze karahinyitse kuko ntiyavuze abarongoye imigambwe ko yavuze ngo abakuru b'imigambwe n'abarongoye amashirahamwe ngo ngo ntibumve yuko aribo bazobazwa uko yifuza gutunganya igihugu ngo ashaka kwikora kuri umwe n'uwundi ngo batandukanye muri iyo migambwe murumva yuko ibyo ntibihuye rero niyo mbere mwige mumva muriko muravuga uko zotereza kugenda mu gihe bagomba gusaba intererano hamwe n'abandi kuko nta shirahamwe riba rirongoye nta mugambwe utagira uba rirongoye urumva yuko bigenze gu- nk'uko yabivuze n'ibyo ba- n'ibyo biba bitomoye perezida evariste eh, ndayishimiye yatangaje kandi ko intsinzi ya cnddfdd ari intsinzi y'abarundi bose uko namwe niko mubibona Eh, iyo mvugo kuva mu mirongo itandatu na rimwe kuva kuri gwa gasore n'abakurikiye bano bose bamaze gutwara igihugu cy'u burundi imvugo yamara yonyene ariko mu ngiro tugasangana ibindi ivyo rero urumva yuko biragoye kwerekana yuko ari byo mfatiye no kuri ibi byaranze nk'uko nabivuze aya matora n'ibiboneka ubijya n'ino aho abantu usanga batihanganirana by'imigambwe ugasanga abantu batagirirwa ibibazo canke abandi batavundiye mu bushumu urumva yuko rero bigoye gutahura yuko iyo mvugo ihuye n'ukuri koko tubona ku rubuga ikintu canke imigambi yo mu misi ya vuba umugambwe senere woba ufise ni nk'iyi uyu mugambi cnl ni umugambi umwe mu yindi ye- yemewe n'amategeko mu burundi ikoresheje amategeko twere tuzobana dukora ibyo turekurirwa n'amategeko y'igihugu mu gutanga intererano yacu kugira ngo igihugu cubakwe na cane cane twubahirize iteka itekana ry'umunyagihugu kuko niwe atanga vyose urumva ni ngombwa rero ko tubandanya eh, dukora ibikorwa bihuye n'ingendo ya demokarasi n'ivy'amategeko aduha aduhera uburenganzira terence manirambona umuvugizi w'umugambwe senere murakoze cane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika namwe mwakoze kudu- kuduhamagara Mu bandi bagize icyo bavuga ku irahira rya Perezida Evariste Ndayishimiye harimo Innocent Muhozi umunyamakuru w'umurundi wigeze no kuyobora ikigo cy'itangazamakuru cya leta y'u Burundi ubu akaba afite radiyo televiziyo yigenga yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratangira amubwira uko yakiriye ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze amaze kurahira muri rusange ndaryakiriye nabi cyane nk'abandi bose uko ndabibona kuko mu bihe nk'ibyo twari tumenyereye ko abashikiriza ijambo uhereye kuri rwagasore atsinze amatora ukaja kuri ndada yatsinze amatora ukaza no kuri nkuru nziza gitorwa amajambo bashikiriza yari amajambo yo kugerageza guhumuriza abarundi bose ababatoye abari kumwe nabo n'abatari kumwe nabo ariko ibyo twabonye uno munsi ryabaye ijambo riri mu mu nzira nyene nk'uko yari yabivuze yo gukurikira ati nzokurikiraho ibirenge bya nkurunziza byaciye yabaye inzira yo kwerekana ko politiki izoguma ari yayindi nyene kutihanganira abatavuga rumwe nabo kudahana ibyaha kuguma bariko baraterana amajambo n'amakungu kutitaho namba ibibazo bishikirizwa n'abahunze igihugu bari hanze kutitaho namba ibibazo by'abafunzwe abatotejwe n'ibi- n'ibindi byinshi ibyo ibyo rero biratera agahinda ntibitangaje kuko twabona neza ko uriya muntu aje ava muri ba bandi nyine bamaze mu myaka bakorera igihugu amabi atagira izina eh, ariko ni hamwe umuntu avuga ati ngira ngo ari barikubita agashyi bafata inzira yindi ariko ibyabaye kwabaye kubandanya ibyo tumaze muri myaka nyine bitagira icyizere namba murabivuze eh, ku biberekeye uko mwajyakiye hari ico bo- yoba yavuze coba gitanga icizere kuri mwebwe nta na kimwe nta na kimwe gitanga icyizere eh, kuko hari ibibazo byo twese tuzi abarundi bose bazi abantu baravuga bati ni habe ibiganiro utarinze kudondagura ibibazo byose biriho ibiganiro byotuma abarundi eh, bafite ibyiyumviro bitandukanye aberekanye ko badashyigikiye ubutegetsi uno munsi abahunze igihugu abo bantu bose bajye hamwe baserukirwe bajye hamwe baganire na leta ukugene hogaruka kwizerana mu barundi no mu burundi ukugene hogaruka amahoro ukugene ibibazo biriho bitora inyishu ukugene ari amasezerano y'iyarusha yari yatumye abantu baturura bakaba umwe wese akavuga ati ok ntaco ibibazo byose birafite inzira byafashe ituma twese twizerana ingene ibyo bintu byose biriya bikagaruka mu gihugu uriko uravuga rero ko udakeneye ukubwira ibintu by'ibiganiro kwabo ba- babita abakoroni ya- ya- ya- ya- yagarusuye kuvuga batohirahira ngo batubwire iby'ibiganiro by'agateka akazina muntu aho urumva nta cyizere na kimwe birateye amakenga cyane ku kuri kazoza ku burundi ka vuba no ku mu minsi iri imbere naho mwebwe ku biberekeye mu gikorwa cyo gutangaza amakuru mukaba muri- bari hanze bahunze igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, ni ikihe muzokora inyuma y'iryo jambo mwumvirije nuko murivuze twe twe tu- tuzoguma dukora ibyo twari dusanzwe dukora kuko twe ikidushi- iki- iki- kituragishinga ni uko abantu baba abarundi baba abatari abarundi bamenya ibiriko biraba mu gihugu cyabo kugira ba- bamenye neza uko ibintu bimeze nabo bamenye icyo bakora Eh, kuko burya igituma batwangaje bakadusambura ibimenyeshamakuru bamwe bakicwa abandi bakubitwa abandi n'ubu bara- bara- bara- barafunzwe kwari ukugira ngo hagume havugwa gusa ibyo bo bashatse ko abantu bamenya bumva iyo propaganda yabo haba ariyo abantu baguma bumva tw'igikorwa cyacu cy'uko twerekana ibintu uko bimeze ibiriko biraba ibiriko biravugwa kugira abantu umwe wese amenye icyo akora mu bimwerekeye twe rero turabandanya icyo twiyemeje kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho batwomoreye nta gihinduka turabandanya igikorwa cyacu byavuye kunzi murakoze yari inosa muhozi ayoboye televiziyo eh, renaissance eh, akaba ari i kigali mu rwanda turabashimiye kuri iki kiganiro mwakoze murakoze namwe
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
noneho tujye mu rwanda aho koloneli tom byabagamba wahoze akuriye umutwe udasanzwe w'abarinda umukuru w'u rwanda paul kagame yatangiye kubazwa ku birego bishya ashinjwa birimo gushaka gutoroka gereza ya gisirikare mu mpera z'umwaka ushize urukiko rw'ubujurire mu rwanda rwamuhanishije gufunga imyaka cumi n'itanu muri gereza no kunyagwa impeta za gisirikare i kigali mu rwanda ni inkuru ya eric bagirubusa mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi gitoshye iranga abagororwa bafungiwe muri gereza za gisirikare agapfukamunwa gasa n'utw'abamurinze bari bambaye turi mu ibara rya gisirikare amapingu ku maboko n'impapuro yarafatishije amaboko yombi agenda azizunguza gahoro gahoro yambaye inkweto za plastique z'ubururu zitagaragaza amano ariko zigaragaza ibitsitsino zagenewe abakora ahantu hari amazi uko niko koroneli tom by'abagambo yasohotse mu cyumba ubushinjacyaha bwamuhatiragamo ibibazo byari nka saa sita na mirongo ine yahise yerekezwa mu modoka ya gisirikare itwara imfungwa umwitegereje koroneri tom by'abagambo yarananutse ingoro y'ubutabera ya nyarugenge koroneri by'abagambo ubushinjacyaha bwamubarizagaho yaririnzwe bikomeye ohereye mu marembo y'urukiko hagaragaraga abasirikare abambaye imyenda y'akazi banafite imbunda yewe n'abari bambaye gisivire kubamenya byasabaga kubitegereza bahuye kuko bahitaga basuhuzanya bya gisirikare umwe aterera undi sariyuti koroneri by'abagambo ahoza akuriye umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu paul kagame birakekwa ko ari guhatwa ibibazo ku byaha igisirikare cy'u rwanda cy'isi ibyaha by'inyongera ngo yakoze afunzwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka igisirikare cyavuze ko kizamurega ibyaha bishya byo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo ni ibyaha rdf ivuga ko koroneri by'abagambo yabikoranye n'abandi bantu bamwe bari imbere muri gereza afungiwemo ndetse n'abari hanze yayo ijwi ry'amerika ntiyabashije kumenya niba ibi byaha igisirikare cyatangaje ari byo koroneri by'abagamba ari kubazwaho n'urwego rw'ubushinjacyaha cyangwa se niba byaba byarahindutse mu nyito cyangwa se mu mubare wabyo igisirikare kikimara kumusubiza muri gereza ijwi rya amerika yegereye bwana michel nshimiyimana ukuriye urwego rwamubazaga mu karere ka nyarugenge maze atubwira ko mu mabwiriza abagenga byaba byiza kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu twahamagaye bwana faustin nkusi uvugira uru rwego ariko ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje bugaragaza icyo twamushakiraga birashoboka ko koroneri by'abagamba yaba ari kubazwa atunganiwe kuko yasohotse arinzwe n'abasirikare kandi ntitwabashije kubona niba yari yunganiwe amakuru ijwi rya amerika yakuye ku rukiko ni uko ngo waba ari umunsi wa kabiri abazwa n'ubushinjacyaha hagati mu kwezi kwa kane y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo bamwe mu bavandimwe b'uregwa barimo bwana john museminari umenyerewe mu bikorwa by'ubucuruzi bari batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu rubakekaho gushaka kubutorotsa koroneri by'abagamba muri gereza koroneri by'abagamba wahoze akomeye mu ngabo z'u rwanda mu minsi ishize we na muramu we generali frank rusagara bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu rwanda kibahanisha gufunga imyaka cumi n'itanu mu buroko n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare kuri koroneri by'abagamba bisunze amategeko baregeye urukiko rw'umuryango w'afurika y'iburasirazuba basaba ko icyo gihano bahawe cyateshwa agaciro koroneri by'abagamba wigeze kuba akuriye umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umukuru w'u rwanda paul kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani bibiri na cumi na kane ku isonga yarezwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose maze rumukatira gufunga imyaka makumyabiri n'umwe no kwamburwa impeta leta za gisirikare ku rwego rwa kabiri koroneri by'abagamba na generali rusagara bajuririye ibihano maze urukiko rw'ubujurire ruhanisha gufunga imyaka cumi n'itanu no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare kuri by'abagamba ni mu gihe mu bujurire bwe koroneri by'abagamba yagejeje ku rukiko rw'umuryango wa afurika y'iburasirazuba hanze yo gusaba gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'u rwanda anasaba gusubizwa mu kazi kandi agasubirana impeta ze za gisirikare koroneri by'abagamba aburana ahakana ibyaha byose akavuga ko azira ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki akavuga ko bikomoka ahanini ku masano afitanye n'aba bahoze ari inkoramutima ku butegetsi perezida kagame abereye ku isonga kugeza ubu bahunze igihugu kandi badacana uwaka n'ubutegetsi buronka bwana david himbara mukuru wa koroneri by'abagamba mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko koroneri by'abagamba na muramu we generali frank rusagara bafunzwe bazira ibikorwa bya politiki izo mpande zose zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u rwanda zigashimira iterambere perezida paul kagame amaze kugeza ku rwanda mu myaka amaze arutegeka ku rundi ruhande zikamunenga ko yashyize ingufu ingufu zidasanzwe mu kugizayo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze rike bagira ubusa nshimiye namwe mwese mwari muduteze amatwi hamwe na bagenzi banjye bandi bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na fatu alimas karara yari ahagarariwe na etienne karekezi gendeye jeffrey mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe